dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twifuje ko twaha ijambo umunyamakuru wacu claude ganza munyamagana ukorera mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda no mu gace k'uburasirazuba ka repubulika iharanira demokarasi ya kongo ingingo ya munani y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo mu bihumbi bibiri na gatatu ryavuguruwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ivuga ururimi rw'igihugu n'indimi zemewe mu butegetsi iyi ngingo ivuga ko ururimi rw'igihugu ari ikinyarwanda naho indimi zemewe mu butegetsi ni ikinyarwanda icyongereza n'igifaransa iyi ngingo ikomeza ivuga ko itegeko ngenga rishobora kongera cyangwa kugabanya indimi zemewe mu butegetsi ari nabyo byakozwe mu mwaka ushize maze igiswahili cyongerwa mu ndimi zemewe n'ubutegetsi rwiyongera ku kinyarwanda icyongereza n'igifaransa mu kugena umwanya indimi zemewe zihabwa mu gukoreshwa ingingo ya munani y'itegeko nshinga ivuga ko inyandiko z'ubutegetsi zishobora kuba mu rurimi rumwe cyangwa ebyiri cyangwa zose mu zemewe mu butegetsi mu kiganiro dusangira ijambo cy'uno munsi murumva icyo abakurikiranira hafi imikoreshereze y'ikinyarwanda bavuga ku mwanya gihabwa mu butegetsi mu burezi no mu miryango ibikibangamiye n'ibikwiye gukosorwa ngo ikinyarwanda gisigasirwe uko bikwiye murumva n'icyo inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ku bikorwa mu kurengera no kurinda ururimi rw'ikinyarwanda ndetse no kugikungahaza mu bijyanye n'iterambere ry'ubuhahirane n'ibindi nitwa claude ganza munyamagana iyi ni ijwi ry'amerika hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri n'ibihumbi bibiri na gatatu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi uburezi n'umuco unesco ryifashishije abahanga mu iyigandimi ngo berekane uburyo bufatika bwapimirwaho ubuzima cyangwa icyizere cyo gusagamba k'ururimi unesco yari igamije gufasha ibihugu gushyiraho politike kumenya ibikenewe n'ingamba byafata mu kurengera indimi zabyo zimwe mu ngingo abahanga mu iyigandimi bahaye unesco zirimo kumenya umubare nyawo w'abavuga ururimi ijanisha ry'abaruvuga mu baturage b'igihugu cyose uburyo ururimi rukoreshwa mu nzego bwite za leta no mu zigenga agaciro abaturage baha ururimi rwabo bwite guhererekanya ururimi mu masekuruza abato bakarurahura ku bakuru umwanya ururimi ruhabwa mu butegetsi politiki y'ururimi kugira imfashanyigisho zihagije mu kurwigisha n'ibindi reka twinjirane mu kiganiro neza n'umwe mu bamaze igihe bakora ubushakashatsi ku rurimi umuco n'amateka by'abanyarwanda ntwari john williams aratangira agaruka ku mwanya ururimi rw'ikinyarwanda ruhabwa mu buzima rusange bw'igihugu kimwe n'ababona bacyonona kurusha abandi mu gihugu icyo navuga ni uko mu bijyanye n'ururimi rw'ikinyarwanda ruri hasi cyane mu mikoreshereze kuba rukoreshwa se kuba ruvugwa n'uburyo bwitaweho muri rusange biri hasi cyane kandi mu nzego zose ubundi ururimi rujya kwangirika navuga ko muri ino myaka ya vuba inzego zagiye zirwangiza nenye hari cyane cyane abahanzi bazana amagambo mashya atabaho iyo aba yari masenda mu buryo bwo kuba bayahanze ariko usanga bafite uruvangitirane rw'indimi n'amagambo basiga baniyitirira ngo ni ayo mu muhanda ugasanga ayo magambo bakoresha urubyiruko rurayafashe abana n'abandi bantu benshi bagendeyeho bitewe no kubavuga ngo uriya muntu ni icyitegererezo tumufatiraho urugero bityo n'ibyo avuze byarizuma cyangwa bipfuye bakabikurikirana aba kabiri bakunze kwangiza ururimi ni abanyamadini babivuga uko bashaka ngo bagiye mu mwuka kumva ngo ahari ishimwe bakavuga ngo ni amashimwe ahari umuzimu bakamwita imizimu bakaba abazimu imizimu ibyo byose amadini azana bitewe n'uko ntibitaye ku mivugirwe y'ururimi ahubwo bakavuga ngo bari mu mwuka bakavuga ibyo bashaka nabo bafite benshi babakurikira haba mu nsengero haba mu kubafataho icyitegererezo mu kubafataho abantu b'umwuka bayobora mu by'imana mu byo mu by'imyemerere bafite benshi babibya mu kwangiza ururimi aba gatatu bangiza ururimi ni abanyamakuru bangiza ururimi cyane mu rwego rwo kuba batarwitaho mu rwego rwo kwiganana mu rwego rwo gushaka icyo nakwita ngo ni ukugera ku bishya muri uku guhangahanga buri wese ahimba ibye ugasanga bangiza ururimi kenshi baravuga mu buryo bupfuye kubera ko radiyo televiziyo n'ibindi binyamakuru bikurikiranwa na benshi nabyo bigira uruhare mu kuroga benshi mu kwakira ururimi rutari rwo icyiciro cya kane ni abayobozi abayobozi bakagombye kuba intangarugero mu gufasha ururimi mu kurusigasira mu kurukomeza mu gutuma rubaho ariko bararwangiza cyane mu ruvangitirane rw'indimi mu kwanga kwiga ikinyarwanda cyangwa se kwanga kukinoza kubera ko bo bavuga ngo icyingenzi nuko ubutumwa butambuka ye no kuba gikoreshwa gakeya nyuma y'ibyo byiciro binavuze rero byangiza ururimi hano mu rwanda umwanya ruhabwa wo kugira ngo ruzazamuke ni muto cyane minisiteri ifite umuco mu nshingano ntabwo yatuboneye umwanya ngo tuganire n'ubwo twari twabiyisabye cyakora twabonye bamwe mu bayobora inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco harike mu magambo ahinnye umunyamabanga nshingwabikorwa wayo bwana vuningoma james aragaruka kuri bimwe mu bimaze gukorwa mu kuzahura ururimi rw'ikinyarwanda no kurusubiza mu mwanya mwiza byerekeye ikinyarwanda nta kinyarwanda cyagiye ntawe kizajya kizahoraho kuko bene cyo barahari bagenda bakurana mu bihe gusa ariko icyangombwa ni uko buri wese afite inshingano zo guhora dushishikarizwa kurinda no guteza imbere ikinyarwanda ibyagezweho ni byinshi ariko kandi n'ibisigaye ni byinshi icya mbere habanje kwitabwaho gukora ubushakashatsi ku buryo imyandikire y'ikinyarwanda yashyirwa ku murongo abanyarwanda ibyo bavuze akaba ari byo bandika ntibabusanye ibyo rero byarakozwe bishingiye ku mabwiriza y'imyandikire y'ikinyarwanda hakozwe ikibonezamvugo ko iyo ifite amabwiriza nk'ayo kiraho n'ikibonezamvugo kugira ngo abazifashisha aya mabwiriza bajye bamenya ko bafite n'izindi mfashanyigisho ubwo ni inkoranya ziziyongeraho ibyo twakoze rero bindi ni uko kuvugurura ikinyarwanda biri kuri gahunda zitandukanye ushobora kuba mwarakurikiranye cyangwa munakurikirana gahunda za ntibavuga bavuga kuri televiziyo y'u rwanda na radiyo rwanda yewe n'ahandi bagenda babisaba tukaba tubivoma mu gitabo cya ntibavuga bavuga kandi n'abanyarwanda bakagenda baduha n'andi magambo namwe ubwanyu nk'abanyamakuru ubwo byagiye mu mashuri yose batangiye gukoresha ayo mabwiriza ko ikinyarwanda ubu gifite amasaha arindwi mu cyumweru kera byari bifite amasaha abiri gusa kuva hasi kugeza hejuru mu mashuri abanza mu mashuri yisumbuye noneho byagera muri kaminuza akaba ari abafite ubumenyi bwihariye bariya bazakurikirana ikinyarwanda ariko ubu byarahindutse kandi barabikurikiza ubu ngubu turabizi mu bigo twasuye hari aho twagiye tugera bakatubwira ko biga amasaha abiri yonyine mu cyumweru ururimi rw'ikinyarwanda niba bariho babikora ntabwo bari binjira muri gahunda kuko gahunda yo irahari noneho rero aho bitari byakorwa bakabakangurira kubikora kuko ni gahunda y'igihugu ntabwo ari ishuri rimwe ryabikora ngo abandi be kubikora dushingiye no ku mabwiriza ya minisitire agenga imikoreshereze y'indimi mu rwanda agiye gusohoka ibyo bintu byose byagiye byitabwaho kugira ngo izi ndimi uko ari enye ikinyarwanda icyongereza igifaransa igiswayire byitabweho uburyo bukwiriye kandi bungana urumva ko rero ibintu biriho bi- mu mirongo migari nibyo ngibyo twakoze ntwari john williams asanga umuvuduko w'abangiza ururimi rw'ikinyarwanda uri hejuru kuruta uw'inzego zishinzwe kuruzanzamura zikoreraho hakaba n'iby'ingenzi byirengagizwa ahubwo imbaraga zigashyirwa mu bitari ngombwa nubwo hari inzego zifite mu nshingano kuba zazaha ururimi ntacyo zikora hark inteko n'umuco nta magambo mashya ihanga cyakora ishyiraho ibyo yita ntibavuga bavuga ariko ugasanga si amagambo igaragaza ko ari mashya yinjiye muri mwe ngo yigisha abanyarwanda nubwo wari umwanya mwiza wo kuba abanyarwanda bakwiga amagambo mashya iyi nteko y'ururimi n'umuco nyarwanda yaduhangiye ahubwo usanga ntibavuga bavuga ikora akazi ko gusemura amagambo ayivana mu zindi ndimi iyashyira mu kinyarwanda nacyo kenshi gipfuye undi mwanya mu burezi ntabwo ikinyarwanda cyigishwa ari kimwe dore ko kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ubwo inteko y'ururimi yahinduraga eh, imyandikire y'ikinyarwanda ikazana imyandikire mishya abarimu benshi bigisha nubwo bagiye bahugurwa ku myandikire mishya baracyafite muri bo imyandikire yo hambere abana mu ishuri bigishwa ikinyarwanda gi- gike cyane gifite amasaha make ashoboka uretse n'iyo myandikire kuba mu ishuri gifite amasaha make ashoboka bituma kiyujya hasi ugasanga umwana ishema rye ni ukuvuga igifaransa ni ukuvuga icyongereza ni ukuvuga izindi ndimi ariko ikinyarwanda nta gaciro gifite mu miryango ni uko nta gaciro gifite ababyeyi bakiganiriza abana gusa mu rwego rwo kwi- byoroheje ariko usanga nabo bahatira kumenya indimi z'amahanga ni byiza yego ariko nacyo ni igitakare abayobozi bo nta mbaraga bashyiraho mu kugikosora ikinyarwanda gifite umwanya muto cyane mu mikoreshereze mu gihugu mu nama no mu buzima rusange turacyabura urwego rusigasira ikinyarwanda ndavuga ko hakenewe urwego sesengura nkungahaza rurimi urwo rwego turamutse turufite rwarinda ibyo byose ibyo nita ibyonnyi by'ururimi kuba ingoma uko zihindutse ariko n'ururimi rurushaho kwangizwa n'urundi rurimi rurwinjiriye biterwa n'uko hari icyo cyuho cy'uko rudafite imbibi zirurinda hari uwavuga ati inteko y'umuco n'ihari ifite byinshi irimo bidafitanye isano n'ururimi ngaho mu bamisi ngaho mu bahanzi ngaho muri za filimi za sinema n'ibindi ariko harakenewe urwego rukurikirana umuco rukamenya guhanga ayo magambo rukamenya kwinjiza amagambo mu mu rurimi rukavanamo adakwiye icyo gihe ururimi rwose rwaza n'igishinwa cyaza n'icyarabu cyaza cya kinyarwanda cyazasigara kirinzwe kandi kikarushaho gukungahara haramutse hari urwego rururinda rukurikirana rutemera kwira ijambo ryijugunya mu rurimi mu kinyarwanda rugasesengura iryo dutiye tukamenya ngo ni iritirano riremejwe n'intiti n'inzobere zibisobanukiwe iryo tudatiye se tukaba dukeneye kuriterura uko riri nabyo bikemezwa radiyo imyaka ibayeho ryarafashwe gutyo n'ubwo abarundi baturushije kubyita isamirizi ibyo twita imodokari bivuga ko imodokari waba byita umuduga ibyo twita minisitiri n'umushyiranganje ibyo twita ejo bundi tugize sena tuyigiza imbere yabo tumaze kuyigira imbere yabo tuti ni sena ni umusenateri bo bayigiza nyuma bati ni umukenguzamateka si impamya ko ari uko batekereza cyane kuturenza ahubwo no kubabiha umwanya natwe bihawe umwanya bikagira urwego rubishinzwe
umuyobozi w'ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco bwana nsanzabaganwa modeste avuga ko bakangurira ibyiciro binyuranye by'abanyarwanda gukoresha ururimi ruboneye ibijyanye no gukungahaza ururimi rw'ikinyarwanda binyuze mu gucura cyangwa guhanga amagambo mashya y'ikinyarwanda cy'umwimerere kimwe no gutira amagambo mu zindi ndimi ni intambwe inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ko itihutiye gutera kubera izi mpamvu nsanzabaganwa agarukaho muri rusange burya ururimi rubangamirwa n'ibintu byinshi birimo n'iterambere ubwaryo kuko iterambere rigenda rihahwa n'ibintu abantu bahaha haba mu rwanda cyangwa ahandi ugasanga iterambere rijyana n'indimi z'aho rivuye indimi z'amahanga kenshi bigasanga nk'amagambo arisobanura atarashakwa ugasanga rero habayeho gutira vuba na vuba ugafata ijambo ryo hanze ukabikubita mu kinyarwanda cyangwa se ugasanga ururimi rubaye nk'uruvangiwe cyane ibindi ni ibisanzwe ni iby'imideri urubyiruko cyane rukurikira urukira abahanzi akakibonamo uriya muhanzi kandi uriya muhanzi avuga ururimi rutanoze kugira ngo yisanishe n'aba- n'abantu bose ugasanga rero ahubwo urubyiruko niwe rukurikiye rugakeka ko ariyo mvugo inoze ahakuriye iki noneho mu guhangana n'ibyo ngibyo igikorwa ubundi tunakora ni ubukangurambaga kuri abo ba- ibyo byiciro by'abantu bose kuko ntibabwira buri muntu buri muntu wese miliyoni cumi n'ebyiri ngo uzabishobora ariko hari imiyoboro abantu bose bakurikira radiyo televiziyo noneho tugashyiraho ubutumwa tugira tuti dore urugero ntibavuga batya bavuga batya gutegura none ntibandika batya bandika batya mbese ibintu bimeze nk'amasomo yoroheje ariko akangurira abantu kwitabira kunoza ururimi rwabo muri ntibavuga bavuga ni ugukosora asanzwe ariho ariko nta magambo mashya agaragaramo yaturutse mu gucuramagambo cyangwa se mu gutira amagambo yinjizwa mu kinyarwanda ibyo bizakorwa ryari bigeze hiya iyo ni n'intera ariko hariya ikigamijwe kuri televiziyo na radiyo muri rusange ni ugukangurira abantu kubereka uko imvugo inozwa n'imyandikire inozwa noneho ugize uti ese ku rurimi rukungahazwa n'amagambo icyo cyo mugikoraho iki?" twarabye tuti aho gutira amagambo hanze reka tubanze twishakemo amagambo hari amagambo akoreshwa mu myuga adakunze kumenywa n'abantu benshi ayo magambo yatugirira akamaro ko ni amanyarwanda ni amagambo y'amanyarwanda noneho tugira inyigo nziza cyane turayegeranya tugira ikigega cy'amagambo ibihumbi mirongo inani na birindwi mashya si mashya kuvuga ngo navutse uwo munsi ni ayakoreshwa mu mvugo zihariwe n'abanyamyuga atamenyerewe mu rurimi rusange ariko yakoreshwa none mu rurimi rusange akaziba cya cyuho aho gutira mu ndimi z'amahanga mbese ni nko kwitira aho gutira hanze kuko kugira ngo uyegeranye ni ukuyegeranya mu ngeri tukagira tuti ubuhinzi n'ubworozi tukavoma bo tugategura igitabo ubuhinzi n'ubworozi ibinyabuzima umuntu amagambo ari ku muntu n'ibimera umuntu akoresha buri munsi icyo naranagikwereka cyararangiye ubu turi ku buhinzi n'ubworozi niturangiza tuzafata mu butegetsi si amagambo twatiye cyane nta yandi twabona yasimbura niturangiza mu ikoranabuhanga ikoranabuhanga ryuzuye amagambo menshi menshi cyane ava hanze ese nta cyakorwa mu kigega cyacu buriya ntabwo twavamo umwe tukagira amagambo niyo yaba ibihumbi icumi cyangwa cumi na bitanu ariko byunganira yayandi asanzwe bikumira gutira bya hato na hato hari ingero mu miryango usanga mu mu rurimi rw'ikinyarwanda rutavugwa no mu rugo abana bakigishwa mu mashuri aho batavuga ikinyarwanda guhera mu mashuri y'incuke ntimubona ko ikinyarwanda n'ubundi kizakomeza kugira ibyo bibazo mu gihe mu miryango icyo kibazo kitavuyemo mu mashuri ngo kivemo n'ahandi aha kibangamira cyane bikemurwe burya hari ibintu uba uzi ko bizagira ingaruka zimwe na zimwe ariko ukabyemera kuko uburemere bwabyo bugufitiye inyungu nyinshi cyane tuvuge nko gukoresha indimi nyinshi niba dushaka kwagura amarembo niba dushaka n'iryo koranabuhanga niba dushaka guhahirana n'abandi niba dushaka gutera imbere ni ngombwa ngo dukoreshe indimi zirenze urwacu bwite kuko urwacu ntirwumvikana nyuma y'imipaka hari indimi zarenze imipaka tugomba gukoresha urumva rero nta kuntu tutakwiga igifaransa nta kuntu tutakwiga icyongereza nta kuntu tutakwiga igiswahili kandi ari indimi ziduhuza n'abo duhahirana ndetse n'abo dushaka natwe kuha umuco wacu tubahe ariko twumvikana ibyo nta- ni uguhitamo ariko ku guhitamo kujyana nanone n'ingaruka ni ukuvuga ngo tugomba no guhangana n'ikibazo cyo kuvuga ngo zitabangamira ikinyarwanda dushishikariza abanyeshuri kwita ku kinyarwanda n'aho biga izindi ndimi amerika n'uburayi aziya na oseyaniya ni ibiducumbikiye ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu rwanda hari abasanga imyumvire bamwe mu bantu bize nuko bafata umuntu uvuga ikinyarwanda neza itera bakivuga neza kugira ipfunwe bwana rukizangabo shami aloyizi ayobora ishyirahamwe ry'abanyamakuru baharanira umuco n'ururimi reka mpere mu muryango mu muryango higeze kubaho ndetse biracyanariho ko umuntu uvuga ikinyarwanda bimutera ipfunwe cyane cyane umuntu abibonera nk'abantu ababyeyi iyo ahuye n'umwana we cyangwa se hari abantu baje gusura umuryango iyo bahuye n'abana mu buryo bwo kubasuhuza cyangwa se mu buryo bwo kubavugisha busanzwe kwa kundi umuntu akinisha abana batangira kumuvugisha mu zindi ndimi sinumva umuntu ukinisha umwana musanze mu muryango cyangwa se niyo yaba ababyeyi be batangira kubavugisha mu cyongereza igifaransa mu zindi ndimi kugira ngo ahari byerekane ko abantu ari abasirimu nicyo cyabyishe mbere na mbere hanyuma byagera mu ndimi z- z'ubutegetsi ugasanga nanone umuntu uvuga ikinyarwanda nta wabimubujije nta wamubwiye ngo nakivuga ngo wenda biragenda bitya ariko ugasanga arabyibwirije sinzi iyo icyo gihu cyaturutse akabyibwiriza akavuga igifaransa n'icyongereza naho yaba atabivuga neza bisa nkaho umuntu uvuga igifaransa uvuga izindi ndimi ari umuntu usobanutse kandi uwo muco uhera kera njye mbona ari ubukoroni bu- bukitugendamo kuko uhereye kera umuntu wavugaga izindi ndimi igiswahire n'igifaransa nibyo byari biriho mu bukoroni bavugaga ko aremvuriwe aribyo byo kuvuga ko umuntu aremvuriwe ateye imbere igihe rero umuntu yabaga atabizi atazi izo ndimi bamwitaga umuntu uri aho ngaho umukafiri umuntu udasobanutse ibyo rero byararanze bigera n'ubu ngubu haba mu ndimi z'ubuyobozi ah, zikoreshwa mu buyobozi ujya kumva ukumva umuntu abyihangishijeho nta ubimutumye ari mu bantu batavuga izindi ndimi bavuga ikinyarwanda cyonyine ni ababyarwa b'urwo rurimi ariko ukumva avuze icyongereza cyangwa se avuze igifaransa cyangwa se avuze izindi ndimi cyangwa se arabicangacanze usanga rero haba mu mashuri haba mu buzima bwacu rusange haba m- mu butegetsi usanga ikinyarwanda ni ukuri ari ururimi nubwo tuvuga ngo ruravugwa n'abantu miliyoni mirongo ine numva ariko ubushakashatsi bavuga ko ariko bumeze ariko usanga ururimi rwacu rw'ikinyarwanda muri ubwo buryo butatu maze kukubwira ari ururimi rugenda rukendera rurembera sinakubwira ijanisha ariko ururimi rw'ikinyarwanda uwakubwira ko ruri mu makuba ntiyaba kubeshya
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe minisiteri y'uburezi yatangaje ko mu mashuri y'incuke n'icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza ni ukuvuga kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatatu biga amasomo yose mu rurimi rw'ikinyarwanda iyi minisiteri yavugaga ko kwigisha abana mu kinyarwanda bakiri bato bizabafasha gufata vuba no gukunda ibyo biga kandi bigafasha n'ababyeyi kujya babasha gusobanurira abana biruseho ibyo baba bize kuko ababyeyi benshi bataba bazi neza icyongereza abana bigagamo mbere ya bibiri na cumi na rimwe n'ubwo iyi gahunda imaze imyaka isaga irindwi iriho ariko hari amwe mu mashuri yigenga abana batigira biga mu kinyarwanda kuva mu mashuri y'incuke kugeza basoje amashuri abanza ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi ubumenyi n'umuco unesco ryo rivuga ko ururimi ruba rujya mu kaga igihe abato batakirwiga rukizangabo shami aloyizi ukuriye abanyamakuru baharanira umuco n'ururimi nawe asanga hari icyo bene aba bana bahomba ndahera ku ihame ry'abahanga bigeze kuvuga baravuga ngo burya iyo umuntu yiga mu rurimi rwe icyo gihe ibyo yiga arushaho kubyumva neza ndetse n'iyo umuntu yiga indimi ahereye ku rurimi rwe izindi ndimi nazo aziga neza si ibyo by'indimi kandi wajya no mu bundi bumenyi rusange iyo umuntu yiga mu rurimi rwe kuko ari ururimi yonka mu ibere rya nyina urwo rurimi ubwo bumenyi abufata neza ibyerekeranye rero n'itegeko nshinga ibyo bintu twarabivuze kenshi ah, mu itangazamakuru turabivuga kenshi tukavuga tuti ikinyarwanda ko ari ururimi rwemewe n'ubutegetsi kubera iki hatangwa ibizamini by'akazi twibukiranye ko kumenya ururimi si ubuhanga ahubwo ururimi ni umuyoboro ucishwamo ubumenyi n'ubuhanga bw'umuntu ariko noneho twarabicuritse bisa nkaho kumenya ururimi abantu babyitiranije ko ari bwo buhanga cyangwa se ari bwo bumenyi kandi ari umuyoboro umuntu acishamo bwa bumenyi afite bivuga ngo umuntu uzi neza ikinyarwanda ashobora gukora ikizamini agatsindwa agatsindwa adatsinzwe n'uko a- adafite ubumenyi ahubwo atsinzwe no kumenya ururimi rw'amahanga ni gute ntatsindwa n'uko ntazi ururimi rw'amahanga icyo ni ikibazo ikindi niba ururimi rw'ikinyarwanda byemewe ko rukoreshwa mu ndimi z'ubutegetsi ni gute hatajyaho uburyo bwo gukora ibizamini by'akazi mu kinyarwanda hanyuma rero ururimi rw'ikinyarwanda kuko turi abanyarwanda rukaba ari ururimi twonse mu ibere bakunze kuvuga ko ari ururimi rwa ba ma- mana ba data rwagakwiye gushyirwaho umwihariko nkwibutse ko ejo bundi haherutse kugaragazwa ubushakashatsi bwavugaga ko mu myaka mirongo itanu mu ndimi zishobora kuzimira ku isi n'ikinyarwanda kirimo ibyo rero kuba ubwo bushakashatsi buriho ngira ngo bwagaragajwe na unesco vuba aha ngaha kubwo bushakashatsi buriho ahubwo hakagombye kujyaho itegeko rirengera ikinyarwanda mu buryo bukomeye cyane ku buryo ikinyarwanda cyaba ntakorwaho ari ururimi ntayegayezwa ariko ntidukomeze kwishuka ngo ururimi rw'ikinyarwanda numvise ubushakashatsi buvuga ngo abantu miliyoni mirongo ine ngo nibo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda urwo rurimi rw'ikinyarwanda baruvuga bate barukoresha bate nibyo umuntu yagagombye kumenya ese niba ubwo bushakashatsi bwarakozwe butyo ko ari miliyoni mirongo ine hanyuma unesco ikavuga ko imyaka mirongo itanu izarangira ururimi rw'ikinyarwanda rwaramaze gucika kandi natwe tukaba tubonamo ibimenyetso bibyerekana abafite ukuri ni abahe icyo ni cyo umuntu yakwibaza ariko ngewe nk'umunyarwanda nk'umuntu witaye ku kinyarwanda nk'umuntu ukireba neza icyo kinyarwanda bavuga ko kivugwa kirakocamye reka nguhe urugero ejo bundi mu itangwa ry'impamyabumenyi butare ryabereye muri kaminuza y'u rwanda i butare hari umukecuru umwe twahuye avuga ati nagiye mu- mu itangwa ry'impamyabumenyi y'umwana wanjye ariko mvuyeyo nta kintu numvise ni ukuvuga ngo imbwirwaruhame zose zavuzwe mu cyongereza mu rwanda dufite ikibazo aho usanga abantu bicaye mu cyumba yaba amahugurwa yaba inama harimo umuntu umwe cyangwa babiri batumva ikinyarwanda bigahera aho ngaho abantu bakavuga icyongereza cyangwa se igifaransa gusa kubera uwo muntu umwe bamushakiye umuntu umusemurira ariko abantu bakumva ururimi rwabo bakarwidagaduramo bakarwumva eh, bakarunezererwamo ko ntacyo rudutwaye rwari rwose rukavugwa na bose urw'ubu ni uruvange uruswayire n'urufaransa ntawe ukimenya kwivuga
uretse imbwirwaruhame za benshi mu bayobozi zitabura amagambo y'amahanga niyo baba bari mu nama z'abaturage biganjemo abatazumva n'impine z'amazina y'ibigo na za minisiteri hafi ya byose biri mu ndimi z'amahanga amakuru menshi niba atari yose ashyirwa ku mbuga za interineti z'ibigo na za minisiteri aba ari mu rundi rurimi rutari ikinyarwanda ntwari john williams umaze igihe akora ubushakashatsi ku rurimi n'umuco by'abanyarwanda asanga byari bikwiye guhinduka mu mikoreshereze y'ubutegetsi ahubwo gikoreshwa hake cyane inyandiko bah- bahererekanya babazanya bahana amakuru zandikwa mu cyongereza hafi ya zose amatangazo usanga ari n'asohoka mu cyongereza gusa atari no mu kinyarwanda mu kinyarwanda abantu bakaba aribo bishakishiriza gusemura inama y'abaminisitiri twubaha iyo iteranye igashyira abantu mu myanya usanga izina ry'umurimo yahawe riri mu cyongereza ukibaza niba mu gihugu kizima cyose mu gihugu cyose uko cyakabaye haba habuze umusemuzi wasemura iyo nyito y'umurimo yabonye cyangwa se inyito y'icyo akora ugasanga umushinga waje uko bawuhawe mu mahanga habuze uwushyira mu kinyarwanda none abanyarwanda babwirwa ntibamenye bati umushinga uvuze iki utuzaniye iki ibyo ni ibigaragaza ko ikinyarwanda gihabwa agaciro gake ku mikoreshereze y'ubutegetsi mu ihererekanyamakuru mu byo bavugana mu byo bakora n'inama bayobora ikinyarwanda kiza nk'ururimi nyunganizi ntabwo ari urw'ibanze ni ikibazo agaciro gake gihabwa ni ikibazo ariko mu buyobozi umuntu wese uzahura n'abaturage yagombye byagombye no kuzamo akantu gatoya ko kubazwa mu kinyarwanda kuko abazahura nabo bakeneye kumva ubutumwa yabateganyirije ubutumwa bu- bagenewe kandi bakabona muri mu bumva bisanzuyemo ari rwo ikinyarwanda Uru narwo ruvugwa na benshi cyane muri kino gihugu izindi ndimi ubushakashatsi bugaragaza ko zigenda zivugwa na- n'umubare muto cyane inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco halc ivuga ko ikinyarwanda gikwiye guhabwa umwanya w'ibanze ariko haboneka inzitizi zitandukanye modeste nsanzabaganwa uyobora ishami ry'ikinyarwanda muri halc ati burya nta tegeko ribura irirenga yobora twe turavuga tuti imbwirwaruhame zose ziri mu kinyarwanda ndabanze kandi ariko hari igihe wasanga icyo gitekerezo kiri bubangamire tuvuge ukoresheje inama urashaka gutumiramo kandi ushaka kubwira ubutumwa abanyamahanga uraza gusanga nukoresha ikinyarwanda bwa butumwa bwawe ntabwo buri butambuke nk'uko ubyifuza kandi ugasanga aba bantu bose bahuriye hari ururimi bahuriyeho akenshi usanga ari icyongereza icyo gihe ntashaka kumenya gukoresha icyongereza kuko kigamijwe ni ugutanga ubutumwa kugira ngo babwumve bugire akamaro wenda bugire n'igihugu akamaro hari igihe rero uzasanga mu mbwirwaruhame mu nama abantu bakoresha iki- icyongereza cyangwa se urundi rurimi ku mpamvu nk'izo ariko mu by'ukuri igihe bitabangamiye itumanaho iryo ari ryo ryose cyangwa ubwumvane mu bantu tugira tuti mukoreshe ikinyarwanda cyangwa se igihe bishobotse hakorwe ubusemuzi bukoresha ikinyarwanda basemure mu cyongereza ni ibintu twifuza ariko ntiturabigeraho kubera ko eh, abasemuzi baracyari bakeya abantu bazi indimi zose neza baracyari bake ariko urumva niyo ntego nibyo dushaka nibyo tuganisha ntimubona ko nanone hariho n'icyuho se nk'ibireba ubuzima bw'abaturage bwite bw'abanyarwanda habura bushakashatsi bukorwa ku mibereho y'ingo mu rwanda ariko bukandikwa mu cyongereza bugatangazwa mu cyongereza ku buryo n'abanyarwanda ubwabo batanamenya neza ibyavuye muri ubwo bushakashatsi kandi aribo bigenewe ntimubona ko hari icyuho kurengera iki- nta cyuho kirimo niyo nkoze ubushakashatsi ku banyarwanda ku mibereho y'abanyarwanda ku buzima bwabo se ku myororokere ku, ku buhinzi hari igihe mba ngamije kugeza ku banyarwanda ntabwo kandi baranabizi ko bibamo ariko ngamije no gushyiraho uburyo bwo kuganira n'abanyamahanga ku rwanda iyo nyigo ninyishyira mu kinyarwanda bizagorana ariko ishyize mu rurimi bumva tuzabiganiraho niba ari icyo bashaka gufasha cyangwa se icyo bashaka kumva bacyumve bitamburije ko nanone nzagaruka ngasobanurira abanyarwanda mu kinyarwanda bumva icyagaragaye ni uko ingorane dufite ni uko abandi baturushije icyo kintu abafaransa bose bavuga igifaransa abongereza bose abanyamerika bose abataliyani bavuga igitaliyani abadage bavuga ikidage twebwe turacyari inyuma cyane turacyigisha mu mu kinyarwanda kugera mu wa gatatu amashuri abanza turacyari inyuma y'icyo kimwe turimo guhata ikinyarwanda kikazamuka icyatuma rero ikinyarwanda kitazimira hari ubushake bwa leta bwo kugisigasira binavuga ko n'iki kigo cyashyiriweho iki gusigasira ikinyarwanda hari amabwiriza agiye gusohoka vuba agena ashishikariza ashimangira ibindi dusanzwe dukora ibyo dusanzwe dukora ni ubukangurambaga busanzwe kuko nibwo bubasha dufite turanavuga ndetse ngo iyo ukoresheje ebyiri cyangwa eshatu banza ikinyarwanda izindi zikurikira iyo wicuze nk'umuhanda ijosi urarinigarika wabona uruhu rwe rugera ku zuba usanga ntiwarura rwuze umweyo mu rwumviro n'igicukiro naho mu ntanzi z'urugo ese kutazi ikiza ngo ntumenye n'iby'iwanyu umwana wa mama uzagarukira hehe
inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ko hakiri ikibazo cy'abandika ku kinyarwanda mu kinyarwanda bakiri iyanga bikaba inkomyi no ku bashaka gusoma no gucengera ikinyarwanda turagana ku musozo w'iki kiganiro kigifite byinshi byo kuganirwaho tuzabagezaho mu kindi gice cy'iki kiganiro muzumva icyo bamwe mu banditsi n'abashakashatsi bagaragaza nk'umuti mu kuzanza mu rurimi rw'ikinyarwanda muzumva kandi icyo inteko izirikana yashyiriweho gusigasira ururimi umuco n'amateka by'u rwanda ivuga unesco ivuga ko mirongo ine na gatatu ku ijana by'indimi zivuga ku isi ziri mu marembera kandi zishobora kuzimira mbere y'uko iki kinyejana kirangira unesco ariko ivuga ko iyo ururimi rwagize urw'igihugu ruba rufite amahirwe yo kutazazimira ngo ruzime ibiha amahirwe ururimi rw'ikinyarwanda yo gukomeza kubaho nitwa claude ganza munyamagana
turamushimiye mugenzi wacu claude ganza munyamagana namwe kandi abatwumvise uyu munsi nongeye kubashimira kuba mwitabiriye ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika birashoboka ko aho mutuye abanyamakuru bacu batahagera igihe cyose mubishoboye mwajya mutwandikira kuri aderesi yacu mukatugezaho ibibazo biri aho iwanyu ni radiyo yacu arobazi gmail akadomo com nsubiremo radiyo yacu arobazi gmail akadomo com nongere mbashimire hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi ku ijwi ry'amerika mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza